ruido.
iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri muri uyu mwanya kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ingorane cyane nyamukuru abo bana baravuka bagatera imbere mu myaka ugasanga akenshi ababyeyi birabagora kubabarira ingorane bafise umwana agatangura umuti ataramenya ubwenge uwo ni muganga thierry nahimana wo mu bitaro byitiriwe umwami karede i bujumbura mu burundi avuga ku kibazo cy'abana bakiri bato bafata imiti igabanya ubukana bwa sida iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo urubanza rw'itsinda rya mbere ry'abasirikari bashinjwa igitero ku nkambi ya gisirikari ya mukoni mu ntara ya muyinga mu burundi hamwe n'urubanza rwa radisilas ntaganda ushinjwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu mu rwanda turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi waramutse neza muramutse egenia ndamutse n'abaduteze amatwi amakuru ava mu bategetsi ba leta ya somaliya hamwe n'abanyagihugu bariko babona ibiriko biraba bavuga ko abasirikare ba leta hamwe n'ab'ubumwe bwa afurika ba, mo, uh, ba misome bariko barategura igitero sindamusiga ku barwanyi ba al shababu umunyagihugu wo mu ntara ya lowa shabel yabwiye ijwi rya amerika kuri wa kane ko abasirikare baharurwa mu bihumbi ibikoresho bya gisirikare birimwo n'ibikoho binini binini hamwe n'ibiduga bya gisirikare biriko birakoranirizwa muri ako karere uwundi mutegetsi wa leta ya somaliya yavuze ko abandi basirikare bariko barungikwa mu micungararo y'ikibuga c'indege ca bale dogle ni ku birometero mirongo itanu na bitandatu uva ku murwa mukuru mogadisho abategetsi ba somaliya barimwo n'umukuru w'igihugu bari baraga bagabishije ko bategerezwa kuzokwihora igitero c'iterabwoba cabaye i Mogadishu ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi kw'icumi turimwo cahitanye abantu barenga amajana atatu al-shababu ntiyigeze icitirira ariko leta ya somaliya yo iracabandanya icegeka kuri uyo muhari abasirikare batatu ba onu muri mali bamuka muri cade barishwe kuri uyu wa kane abandi babiri barakomereka igihe imodoka barimwo iciriye ku gisasu catezwe mu kuzimu mu buraruko bw'igihugu ivyo bishikirizwa n'inteko za onu muri mali za minusma minusma ivuga ko ivyo vyabereye mu buraruko bw'igisagara ca kidali atari kure y'urubibe na algeria oni ivuga ko itazocika intege ku bw'icyo gitero ikazobandanya ibikorwa byo gutsimbataza amahoro muri mari kandi ikibutsa ko ibitero ku basirikare babungabunga amahoro bishobora gushirwa mu byaha byo mu ntambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu aho basirikare baje biyongera ku bandi babiri bishwe ku igenekerezo rya gatanu y'ukwezi kw'icenda mu buryo nk'ubu nyene hamwe n'abandi batatu bishwe mu muri uku kwezi kw'icenda nyene ku itariki ya mirongo ibiri na kane mu buraruko bw'ico gihugu ca mari aba turabandanya amakuru twabateguriye leta zunze ubumwe za amerika yatangaje kuri wa kane ko kazoza ka siriya kazoba keza mu gihe perezida bashar al assad atazoba akiri ku butegetsi ivyo vyashikirijwe na sekreteri wa leta ya amerika rex tillerson tillerson avuga ko intwaro y'umuryango wa asade igeze ku iherezo hasigaye kumenya icokorwa kugira irangire uwo mutegetsi wa amerika yashikirije ivyo imbere gato abahinga ba oni hamwe n'abishirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugenzura ikoreshwa ry'ibirwanisho vy'ubumara bashikirije raporo ya oni yagiriza leta ya siriya kuba ariyo yateye ivyuka vy'ubumara ku banyagihugu bayo mu kwezi kwa kane abantu barenga mirongo umunani nibo bagwiriyemwo abagore n'abana nibo bahasize ubuzima abo bahinga bunganiye leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza hamwe n'ubufaransa ko leta ya siriya ariyo yakoze ubwo bwicanyi intumwa idasanzwe yabone ku burenganzira bwa kiremwa muntu muri korea ya ruguru nayo yagabishije kuri wa kane ejo kw'ibihano amakungu yafatiwe ico gihugu yafatiye ico gihugu bishobora gusinzikaza uburenganzira bwa kiremwa muntu muri ico gihugu nyene Thomas Ojeo Quintana avuga ko ivyo bihano bishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi bwa Korea ya ruguru ariko kandi bigazotandukira ku bwisanzure bwa kiremwa muntu ashikiriza raporo y'umwaka ku burenganzira bwa muntu kuri Korea ya ruguru yasabye oni gusubira inyuma ikihweza ibihano yafatiwe yafatiye ubutegetsi bw'ico gihugu ntibitandukire umunyagihugu muto ataco azira kwintana yavuze kandi ko amashyirahamwe atanga imfashanyo ku banyagihugu atari karoroherezwa mu bikorwa kuko ahura n'ingorane zaho acisha uburyo bw'amafaranga amakuru turayabandaniriza kuyavuga kuri etiyopiya abantu bashika cumi barishwa abandi mirongo ibiri barakomereka mu migumuko yabaye ejo kuwa kane mu gisagara ca ambo ni mu ntara ya ba oromiya muri, muri etiyopiya inyuma yaho abajejwe umutekano ba leta barashe amasasu ku bari mu myiyerekano amakuru aje Uh, umukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu butegetsi bw'ako karere Gadisa Desaleng yabwiye ijwi rya Amerika ko abasirikare ba leta barungisweyo mu gatondo ko kuri wa kane aribo bagirizwa ubwo bwicanyi Desaleng yavuze ko bamwe mu bariko bigaragambye baciye bafatwa n'agashavu ku rupfu rwa bagenzi babo baca baraturira imiduga itari mike umuvugizi wa ambasade ya leta z'ubumwe za amerika muri etiyopiya nicolas barnett yavuze ko bariko bakurikiranira hafi biriko biraba muri ico gisagara ca ambo abakozi b'iyo ambasade bakaba babujijwe kuja muri iyo ntara badahawe uruhusha imigumuko yabaye mu mwaka uheze nk'iyo muri iyo ntara ya oromiya yatumye n'uko leta ya etiyopiya yagomba kwagurira igisagara mu matongo y'abanyagihugu ivyatumye biyamiriza uyo mugambi abantu bashika amajana indwi baca barahasiga ubuzima
urakoze aroyize nshuti rero hari namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu voa dukomereza amakuru y'ijwi rya amerika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda abanyakenya ba mu rwanda ejo bazindukiye mu itora ryo guhitamo perezida uzabayobora ni icyiciro cya kabiri cy'iri tora ku cyiciro cya ambasade ya kenya mu rwanda kiri ku kacyiru mu mujyi wa kigali nta bwitabire bwaharanzwe abajyagayo bagendaga urusorongo abatoye bavuganye n'ijwi rya amerika bavuze ko bifuza ko iri tora ryaba irya nyuma ko abanyakenya batazasubira mu nkiko inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri i kigali mu rwanda asumuta kaboye ku cyicaro cya ambasade ya kenya mu rwanda kiri ku kacyiru mu mujyi wa kigali niho abanyakenya batuye mu rwanda batoreye igikorwa cyatangiye ku isaha ya saa kumi n'imwe ku masaha yo mu rwanda ibiro by'itora byari bibiri byose bigomba kwakira abanyakenya magana ane mirongo itanu biyandikishije kuzatorera muri ambasade ya kenya mu rwanda umuyobozi wa site y'itora nuzahati amwinzangu yavuze ko amatora arimo kugenda neza ndetse ko ntaho atandukaniye n'ayabaye mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka uwazaga gutora yinjiraga mu muryango wa ambasade akabanza akareba ko ari kuri lisite y'itora yakwibona agakomeza agatanga pasiporo ye ku bashinzwe gutoresha nyuma akabona kujya mu bwiherero agahitamo uwo yifuza mu bakandida umunani bari ku rupapuro rw'itora nta muntu wemerera gutora atabanje kwerekana ko afite pasiporo abanyakenya baba mu rwanda bavuganye n'ijwi rya amerika barasaba ko aya matora yaba ya nyuma ntazongere gusubirwamo nk'uko byagenze mu matora ashize aragira ati ntabwo nishimye kuko ntituzi neza niba bazasubira muri biriya byo mu nkiko byaba byiza iri tora ariryo ribaye irya nyuma kugeza mu mwaka wa makumyabiri makumyabiri na kabiri mugenzi we nawe wazindutse aza gutora yavuze ko yifuza ko amahoro yagaruka mu gihugu cyabo
but it's unfortunate that in some part of the country turifuza ko byose byagenda neza muri kenya amahoro akagaruka hose birababaje kuba mu bice bimwe by'igihugu abantu badashobora gutora amatora muri iki gihe niyo y'ingenzi umuntu umwe akavuga ngo ntimugire gutya ntimujye gutora sinibaza ko ibi ari byo uko twitegereje abakora imyigaragambyo muri kenya ni urubyiruko turifuza ko kenya yakongera gutekana ubuzima busanzwe bugakomeza kuko ari agace gafatiye runini umugabane wa afurika si abanyakenya bonyine bari bafite inyota yo kumenya uko ibikorwa by'amatora bigenda kuko ku cyicaro cya ambasade ya kenya mu rwanda hari n'abanyarwanda banyuranye baje kwirebera uko amatora agenda z'abinyamakuru hari abanyakenya benshi ariko barimo babyijujutira bariya bo kwa perezida babyijujutira ariko bo kwa odinga nabo bakavuga ati ni umwanya wo kugira ngo rayira odinga nawe akomeze abe perezida mbese ba- ba- ba- basaga nkaho ba- bahaye intsinzi rayira odinga Aba- aba- aba- abanyakenya benshi benshi benshi bafana rayira odinga benshi bari bishimiye ko rayira odinga yabonye intsinzi rayira odinga kuvamo kwe rero nanone byateje ikibazo kuko byagaragaye ko uhuru kenyatta ari we ugomba gukomeza kuba perezida nk'abanyarwanda mwebwe mwumva byarangira gute
twebwe twumva ko twarangira mu mahoro ubundi twifuza ko perezida uhuru kenyatta yakomeza kuwa munani z'ukwezi kwa munani uyu mwaka nibwo muri kenya habaye amatora yegukanywe na uhuru kenyatta nyuma uwo bari bahanganye raila odinga avuga ko ataciye mu mucyo aya matora maze urukiko rw'ikirenga rusuzumye rwanzura ko agomba gusubirwamo mu rwanda habarirwa abanyakenya bazwi n'ambasade yabo bagera ku bihumbi bibiri ariko umukozi wa ambasade wamaye iyi mibare yavuze ko hari undi mubare munini w'abanyakenya baba mu rwanda ariko batiyandikisha mu bihumbi bibiri bibarizwa mu rwanda by'abanyakenya hategerejwe ko abatora basaga gato magana inani asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali tujye noneho mu burundi abana bakiri bato bagendana umugera wa sida mu burundi cumi na karindwi ku ijana nibo bahabwa imiti igabanya ubukana bwa sida iyo mibare ishyira uburundi ku mwanya wa kane uhereye inyuma mu bihugu byita ku bana b'abangavu n'ingimbi bagendana ubwandu bwa sida ibyo nibyo byatumye ishyirahamwe aneka rihuriyemo ibihugu byo munsi ya sahara rihuza abigenga n'aba leta bakora mu rwego rwo kurwanya sida kugira ngo barebere hamwe icyo bakora mu gufasha abo bana mu ntara ya gitega hagati mu burundi ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fideli d'antoine nsabimana ibiharuro bitangwa n'ababikurikiranira hafi abana bavukanye umugera mirongo itanu ku ijana bapfa bakiri bato cyane kubera kutitabwaho muganga thierry nahimana atwara igisata gikurikirana kikongera kikakira abagendana umugera wa sida mu bitaro byitiriwe umwami karede mu kamenge mu gisagara ca bujumbura umwana atarashikana umwaka n'inusu hari igipimo bita PCR eh, iyo PCR nayo nyene ntiyamiboneka misi yose amagitifu arakunda kubura naho bikoregwa ni hakeya nk'umuntu yose aba cane cane umwana avutse umuntu akamenya ko yanduye canke atanduye yaranduye akaja ku muti kare ko nk'uko mu vyigwa eh, twabonye barerekana ko umwaka wa mbere eh, hapfa abantu bashika ku rugero gushika ku bice mirongo itanu ku ijana murumva ko igice c'abana bavukanye umugera bapfa kare rero badatanguye umuti kare utamenye kare ko bagwaye ngo banywe umuti bizogora ko babaho abana b'imiyabaga nabo bashima guhagarika imiti ku mvo tubwirwa na muganga thierry nahimana Eh, ingorane cane nyamukuru abo bana baravuka gatera imbere mu myaka ugasanga kenshi abavyeyi birabagora kubabarira ingorane bafise umwana agatangura umuti ataramenya ubwenge akayibandanya atanguye kumenya ubwenge ibibazo bitangura kumubana byinshi umuvyeyi akenshi biramugora ukuntu abimubarira uwo mwana yumva yatanguye umuti akagera igihe avuga ati sinzi n'igituma ariko ndawunwa kubera ikije n'imiti ujya naka atayinywa cyangwa ugasanga n'abana bavukana harimo umwe ayinywa misi yose undi nayo ntayinywa aho rero nico kibazo nyamukuru gi- kinatuma umwana amaze kumenya ivyo ari vyo akuze ahagarika imiti ico kibazo co guhagarika imiti ku miyabaga kirazwi mu runani rw'urwaruka rugendana umugera wa sida mu burundi nerisi yizere n'icegera c'umunyamabanga yamaho muri urwo runani ibintu byose bipfira mu miryango muri ba babyeyi batabwiza ukuri abana babo hakiri kare yego ni ibintu bigoye cyane gutahura no kwakira ko mvugenda mugera wa sida atari we byavuye ko utazi n'ingene ingene byaje bi- iyo byaje bizanana nico gituma rero nka twebwe urwaruka rugendana umugera wa sida twamaze kwiyakira turahimiriza ababyeyi bafise abana babo aba bana babo bapfukanye umugera wa sida ko bababwira abagiriwe amahirwe yo kuba bagifise ababyeyi ni ukuri turahimirije ababyeyi babwira abana babo ico kibazo c'abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida catumye urunani aneka aneka rukaba ari urunani rugwaniriza hamwe umugera wa sida mu bihugu biri muri afurika yo munsi ya sahara ruza gufashanya na leta y'uburundi mu kugarukira abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida muganga rondino gashubije aserukira urunani mpuzabihugu aneka mu burundi abana batangura kugira ingorane bakiri mu mbanyi eh, bakavuka bakandura ariko kenshi na kenshi eh, uburyo bwo kubapima ntibuboneke canke naho eh, n'ababijejwe bakavyirengagiza kubera bibaza yuko abana umugera utaberekeye na cyane cyane yuko mu ntango umugera wasize twari tuzi yuko bawandura gusa biciye mu bikorwa mpuzabitsina ugereranije uburundi n'ibindi bihugu byo muri afurika kwitaho abana n'imiyabaga byifashe gute muganga rongino gasubije mu burundi n'icyatumye aneka ihashira umugambi ni uko turi mu bihugu bine vya nyuma byo muri afurika bifise abana baronka imiti yo gupfufahaza bijya tugereranije nk'igiciro cyari cyakozwe na unicef mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu cyerekana yuko mu burundi abana cumi n'indwi ku ijana bonyine barwaye umugera ari bo baronka iyo miti bisigura yuko hari ingorane ku bice byinshi uhereye ku gukingirwa uhereye ku gupimwa gushika mbere no kuronka iyo miti no gukurikirana muganga ruri hose mariya nowera ari mu mugambi w'igihugu wo kurwanya sida mu burundi nawe aremeza ko hari agahadze mu gukurikirana abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida akanatubwira uko bagiye gukora ivyo turabibona ku bakenyezi batijukira gupimisha imbanyi zabo hakiri kare kugira ngo bashobore gupimwa umugera wa sida baranduye dushobore kubashira ku miti kugira ngo abana bibarutse bashobore kuvuka ari bazima ni ukubandanya gutegura inyigisho ku bavuzi bose kugira ngo bashobore kwitaho gusumba ababyeyi n'abana n'imiyabaga bagendana uwo mugera wa sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira abantu bose bazobe bazi yuko barwaye hama bashobore kuja ku miti muri aneka bavuga ko bagiye kubandanya bafashanya na leta y'uburundi muri urwo rugamba nk'uko bivugwa na muganga rondino gasubije aseruka urwo runani mpuzabihugu mu burundi igitega fide d'antoine sabimana ijwi ry'amerika turacyari mu burundi nyuma yo gusubikwa inshuro zirenga esheshatu urubanza rw'itsinda rya mbere ry'abashinjwa igitero ku kigo cya gisirikare cya mukoni mu ntara ya muyinga ejo rwarasubukuwe ariko ntirwaburanishijwe mu mizi inkuru irambuye mwayiteguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu burundi jean bosco ndarurinze inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere ku ikambi ya mukoni iri mu gisagara cya muyinga abafashwe ubwa mbere bagizwe n'abasirikare indwi umupolisi umwe n'abanyagihugu basanzwe icenda abo nibo bungururije umushikirizamanza ku rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya muyinga aho bakiriwe igihano cyo gufungwa imyaka mirongo itatu n'ihadabu y'imiliyoni zitanu z'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese kuva bunguruza urubanza amezi icumi yari aheze kuri uyu wa kane nibwo bwa mbere barengutse sentare iraheza irabumviriza ni mu gihe urubanza rwabo rwagiye rurasubizwa inyuma inshuro zirenga zitandatu vyatumwa nuko bari bafungiwe mu mahero atandukanye yo mu gihugu kandi basangiye dosiye ibakurikirana ku caha kimwe kuri uyu wa gatandatu niho vyashoboka ko begeranywa mw'ibohero rimwe rya ngozi gutyo bihava birashoboka ko barengukira rimwe bakwiye naho barengutse kuri uyu wa kane urubanza ntirwaburanishijwe ido n'ido ubwa mbere habaye kuba impari ku bantu babiri batari bafise amakete y'ukunguruza muri dosiye umushikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya ngozi yasaba ko yoburana n'abunguruje gusa abashinjwamanza babunganira bagasaba sentare kubumviriza bose vyabaye ngombwa ko sentare nkuru isasura gatoya kugira itange umwanya ku mushikirizamanza mukuru wo kwihweza ibirego vy'abo babiri nk'uko yari yabisavye abo babiri bumvirijwe mu bandi ariko iburanishwa ryabo rikazotera imbere ari uko habonetse ivyemezo vy'uko bunguruje ariko imbere yaho gatoya umwe mu barengukishijwe yasavye sentare ko yotaramura umushikirizamanza mukuru uyo yamwagirije ko ari mu bamukoreye amabi y'ihohoterwa mu matohoza yabereye imuyinga aho yakorera ico gihe sentare ntiyabihaye agaciro uwarahagarariye intahe yavuze ko umushikirizamanza mukuru wari umuburanyi mu bandi niko kumenyesha ko umuburanyi adashobora gutaramura uwundi ibintu nyamukuru vyatumye urubanza rutaburanishwa ido n'ido n'ibintu bibiri ica mbere abashingwamanza basavye ko dosiye y'umwana basanze ari mu bahanywe na sentare nkuru y'umuyinga atarakwiza imyaka yoja ukwayo agaheza akaburanishwa ukwiwe ica kabiri ari naco cateye impari hagati y'ababuranyi ni icasabwe n'abashingwamanza kijanye n'uko sentare nkuru yotesha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza vyabereye imuyinga umwe mu bashingwamanza yunganiwe na bagenzi be yavuze ko abarengutse bagifatwa bakorewe ihohoterwa ryo kubemeza ivyo bagirizwa mu iperereza yavuze ko hari n'aberetswe ibintu biteye ubwoba cyane baraborezwa igufa bituma bemera ibyo batazi baranabeshera abandi bimwe mu vyagirizo bikomeye vy'umushingwamanza vyatumye umushikirizamanza mukuru asaba sentare kubifatirako kugira uwo mushingwamanza abuze ivyemezo azokurikiranwe n'ubutungane umushingwamanza yerekanye ko atari mu kibanza kimwe n'abarengukishijwe aca yongera asaba umushikirizamanza mukuru ko atovanga kuburana no gutera ubwoba sentare yemeye gukora itohoza icese ku vyasabwe bifatiye ku gutesha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza vyabereye imuyinga niko guha ijambo abashengejwe abafashe ijambo bose bavuga ko bashikanywe imbere y'inyamiramabi n'umushikirizamanza bamerewe nabi hari n'abavuze ko ivyegeranyo batazi ababiteye ko umukono ahandi nabo bakavuga ko inyamiramabi zakoporora ivyo bemezwa mu iperereza bariko baraborezwa igufa sentare nkuru mu kubabaza yahagarara ahanini ku kibazo c'uko boba barahohotewe imbere y'inyamiramabi iyo umushyikirizamanza n'imbere ya sentare abaregwa bavuze ko baguma babona isura y'uwitwa ndayisenga gerardo muri ibyo bibanza byose ubu nawe bavuze ko ari we arongoye iperereza mu ntara ya muyinga bakamwagiriza ko ari we yabahohoteye cyane muri sentare hari abari baje bitwaje amaradiyo kwa muganga n'amafoto kugira batomorere sentare ko ari iby'ukuri bahohotewe umushikirizamanza mukuru yagiye aragirizwa na bamwe kuba yaragize uruhara mu isinzikarizwa ry'ubuzima bwabo we yavuze ko ari bisanzwe gukomereka kuri abo bantu yaziguye ko bitari byoroshye gufata umuntu afite inkoho mu gihe hariko haravuga n'amasasu ingingo izoba yafashwe ikazomenyekana ku itariki icenda z'ukwezi gutangura kwa cumi ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tuve gato mu burundi dusubire mu rwanda ubushinjacyaha bw'u rwanda bwaraye burangije gusobanura ikirego cyabwo mu rubanza buregamo radisilas ntaganzwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mu iburanisha ry'ejo bwagaragaje amajwi n'amashusho bwafatiye ahantu bukeka ko uregwa yakoreye ibyaha inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa ku munsi wa nyuma busobanura ikirego cyabwo mu rubanza buburanamo na bwana radisirasi ntaganzwe ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu muri mirongo cyenda na kane ubushinjacyaha bwasoreje ku majwi n'amashusho bugaragaza uduce dutandukanye bukeka ko uregwa yakoreyemo ibyaha baburana muri ayo majwi n'amashusho ubushinjacyaha bweretse urukiko bugaragaza ko bwahereye ubutare buyafata kugera mu karere ka nyaruguru ahahoze ari komine nyakizu bwana ntaganzwa yategekaga ubwo yari burugumesitire w'iyo komine ni amavidewo agaragaramo bwana faustin nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha unaburanura urubanza hakongera kugaragaramo madame claudine dushimimana nawe umushinjacyaha muri uru rubanza nk'uko bigaragara binumvikana ahantu hatandukanye bafatiye amavidewo kuva i butare kugera mu cyahoze ari komine nyakizu no mu nkengero hamwe abashinjacyaha barumvikanamo banagaragaramo basobanura ibintu nk'abatangabuhamya ahandi bakavuga ko ari uko abatangabuhamya babo babivuga mu buhamya bukubiye mu kirego cyabo barasobanura ko ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane abatutsi bahungiraga i burundi urego yategetse ko babakura ku mupaka w'akanyaru uhuza u rwanda n'uburundi babajyana inkomero babiciraho ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane muri izo videwo ubushinjacyaha bweretse urukiko bwana faustin nkusi yumvikanamo anagaragaza icyobo yemeza ko cyanazwemo abatutsi babarirwa mu gihumbi nyuma yo kubica mu duce nka kibanga gitandara no kumugana ubushinjacyaha bwaheretse urukiko mu majwi n'amashusho busobanura ko ari hamwe mu hashyizwe amabariyeri yicirwagaho abatutsi ku mabwiriza ya bwana radisirasi ntaganzwa bwana ntaganzwa na metere rora bugaba umwunganira mu mategeko bakurikiranaga ibyaya majwi n'amashusho bucece kandi bandika umushinjacyaha madame dushimimana yagaragaye muri videwo washinja ntaganzwa ahagaragara ahagaze kuri paruwasi ya cyahinda yegeranye n'ikigo cy'amashuri avuga ko muri jenoside uregwa yategetse kuhicira abatutsi babarirwa mu bihumbi mirongo itatu byari byahahungiye aravuga ko aho kuri paruwasi ya cyahinda ariho ntaganzwa yatangirije mu buryo bweruye ubwicanyi muri komine nyakizu yategekaga ubushinjacyaha buravuga ko mu isantire ya viri nyaruguru muri mirongo cyenda na kane ndetse na nyagasozi uregwa yahakoreshereje inama ari kumwe n'abategetsi mu gisirikare ndetse n'abasivile kandi ko izo nama zari zigamije kurimbura abatutsi uretse ayo majwi n'amashusho ubushinjacyaha bwasorejeho busobanura ikirego cyabwo bwanagaragaje ikarita yakozwe n'umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka buravuga ko iyo karita igaragaza intera iri hagati y'ahantu n'ahandi bukeka ko ntaganzwa yakoreye ibyaha bumurega bwavuze ko ibi byose bwabikusanyije mu mugambi wo kugira ngo ibintu bisobanuke neza kuko ibisobanuro bwatangaga mu magambo ngo byashoboraga guteza urujijo mu kumva uburyo uregwa yashoboraga kujya ahantu henshi hatandukanye umunsi umwe cyangwa ikindi gihe ubushinjacyaha buravuga ko mu murega ibyaha yagaragaye mu bihe bitandukanye bwahabonye ibirometero bibarirwa muri mirongo itatu nyuma y'ibisobanuro by'ubushinjacyaha umucamanza bwana antoine muhima yahaye ijambo metere bugabo wunganira uregwa maze avuga ko nta byinshi yarenza kuri ayo mavidewo y'ubushinjacyaha uretse kuzafata umwanya uhagije bakayasesengura bakazabona kugira icyo bayavugaho nk'ibindi bimenyetso byose byabaye cyo kimwe na ntaganzwa yabwiye umucamanza ko nta byinshi avuga kuri ayo mavidewo gusa yumvikanye mu mvugo itemeranya n'iy'ubushinjacyaha aho buvuga ko ibyaha byakorewe ahantu hajya kuba hamwe ntaganzwa we aremeza ko ku ruhande baburana rugaragaza videwo bitandukanye n'ahantu nyirizina aregwa aravuga ko hari intera ndende hagati y'ahantu n'ahandi mbere yo kuzatangira kwiregura ku kirego cy'ubushinjacyaha uruhande rw'uregwa rwasabye ko abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bazabanza kuza mu rukiko bakemeza ko inyandiko mvugo zirega ari umwimerere kandi bakemera ko ari izabo metere bugabo yavuze ko abatangabuhamya basa nk'aho aribo bihariye ibimenyetso by'ubushinjacyaha kandi ko bigoye kubemera batabazi ubushinjacyaha bwasubije ko ibyo umunyamategeko avuga bitari byo bwavuze ko amategeko ateganya ko ubushinjacyaha bubanza gusobanura ibirego byago hanyuma uruhande bahanganye rukiregura abatangabuhamya bakazaza nyuma metere bugabo yakomeje kugira impungenge zo kuziregura ku batangabuhamya ataziranyeho n'uruhande bahanganye umucamanza yamumaza izo mpungenge yemeza ko amategeko agomba gukurikizwa uko ari yategetse ko uruhande rw'uregwa ruzakurikizaho kwiregura abatangabuhamya bashinja bakazabona gukurikiraho bwana radisirasi ntaganzwa w'imyaka mirongo itanu n'itanu yavukiye gasharu mu cyahoze ari komine nyakizu muri perefegitura ya butaro ubu ni mu karere ka nyaruguru araburana ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha magingo y'uregwa yabaye yirinze kugira icyo abivugaho ntaganzwa yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yageze mu rwanda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu azanywe n'urugereko mict rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha muri tanzania bwana radisirasi ntaganzwa yari ku rutonde rw'abo leta zunze ubumwe za amerika yashyiriyeho akayabo ka miliyoni eshanu z'amadolari kubayitungira agatoki agaragaza aho baherereye niba nta gihindutse iburanisha ritaha rizasubukura ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka ahabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika igiye kubandanya umuco wayo kwakira no gufasha impunzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika yaremeye kuzokwakira impunzi zishika ku bihumbi mirongo ine na bitanu ibihumbi cumi n'icyenda bazaba baje bava muri afurika ibihumbi bitanu muri aziya ibihumbi bibiri iburaya na aziya yo hagati muri amerika y'epfo na karayibe igihumbi kimwe n'amajana atanu mu buseruko no mu bumanuko bwa aziya abandi ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu igitigiri ntarengwa ko gishasha c'impunzi cyagabanutse ku bihumbi mirongo ine na bitanu kuba amerika yari isanzwe yakira ibyo byatewe n'impamvu zibiri impamvu ya mbere ni ugushaka gukingira umutekano w'abanyamerika impamvu ya kabiri ni ibikorwa bigiye kuzosabwa mu gutohoza neza abinjira mu gihugu harimo n'abasanzwe barinjiye mu gihugu bagahava bagasaba uburenganzira bwo kugumaho ku mvo z'amakenga bafise ku mutekano wabo basubiriye mu bihugu byabo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na gatanu amerika imaze kwakira impunzi zirenga imiliyoni zitatu igiye kubandanya yakira yongeye ifasha impunzi kurusha ibindi bihugu kandi igiye kubandanya gukingira umutekano w'abantu batotezwa kubera ubwoko bwabo amamuko yabo ibihugu bavamwo amadini no kuba bava mu migwi runaka amerika imenyesha kandi ko umugambi wayo wo gufasha impunzi ari imwe mu nyishu ku bibazo bihanze isi ku bijyanye n'abantu babandanye guteshwa ingo zabo amerika ibandanye kuba igihugu cya mbere ku isi gitanga imfashanyo aho ni mu gihe yatanze amamiliyaridi arenga indwi mu mwaka uheze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amerika yatanze imfashanyo zingana ku mamiliyoni amajana atanu na mirongo umunani na rimwe muri iraq yongera itanga hafi imiliyoni zibiri n'ibice bitanu mu banyagihugu bari bageramiwe n'inzara amerika yongeye itanga imiliyoni ijana na zine ku bantu bateshejwe ingo zabo muri burma no mu karere kaho amerika kandi niyo ya mbere iterera uburyo bwinshi mu kigega cy'ibiro bya onu byitaho impunzi ku isi no mu mashyirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi nka red cross movement pam unicef n'ayandi mashyirahamwe y'abagiraneza ategamiye amaleta leta zunze ubumwe za amerika irashimishwa n'ibikorwa byayo byo gutabara imbabare kimwe n'imigambi yayo igiye kubandanya gufasha abantu ku isi bariko barahunga ubwicanyi n'itotezwa
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ni ahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nshimiye kandi enjeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma na faseri gebehu washyize hamwe ibi biganiro amakuru mwayagejweho na aloyizi bigirimana nawe ndamushimiye kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nongere mwese mbashimire byimazeyo kuba mudukurikira buri munsi mbifurije kandi amahoro y'imana mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.